Rusizi mu murenge wa Rwimbogo njyewe nk'umunyarwanda uruhare rwanjye mbona ari ukwegera abafite ihungabana tukababa hafi ndetse tukanabafasha no kwiteza imbere
naho undi mukunzi w'ikiganiro ati nitwa Etienne mu gitekerezo cye yavuze ko insanganyamatsiko y'uyu mwaka itubwira uburyo bwo kwitwara kugira ngo dufashanye mu kwiyubakamo amahoro kandi tuniteza imbere
tugana ku musozo reka ubutumwa bwa none tubuhinire ku bwa munyahirwa gustave uri mu murenge wa nzahaha yagize ati abagome babaho ugatura umuntu imbwa uyu mukunzi w'ikiganiro yakomozaga ku kinamico nyiramubande
reka nongere gushimira mwese twabanye njye nari wikeza christela mfatanyije na mugenzi wanjye ineza charlotte shalom shalom shalom
turi kugana ku musozo w'ikiganiro ejo cyo kuri iki cyumweru aho mu gice cya mbere twaganiriye ku murage mu muryango maze tukibanda ku itegeko riwugena nikora ese ko iri tegeko ryavuguruwe rikemerera ababyeyi kuzajya baha abana babo umugabane cyangwa umunani ku bushake mwe twabanye muri iki kiganiro mubitekereza hiki ese iterambere ry'umwana ryaba rishingiye ku munani ahabwa n'ababyeyi niba uteze amatwi ikiganiro muri aka kanya fata telefone yawe wandike igitekerezo cyawe ubundi wohereze kuri izi nimero zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
reka dushimire cyane abo twabanye muri iki kiganiro ndetse na buri wese wagize uruhare akadusangiza igitekerezo cye muri studio mwabanye nanjye mizero kirisipe hamwe na mugenzi wanjye nicole muziranenge roger nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro reka tuzasubire ubutaha mugire amahoro
turashimiye bagenzi bacu bo mu rwanda badushikirije icyo kiganiro umwanya ukurikira ni uw'ikiganiro dusangira ijambo tubashikiriza buri wa mungu kuri iyi saha
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro muri kumwe nanjye etienne karekezi imihango yo kwibuka jenoside yo mu rwanda yatangijwe tariki ya karindwi y'ukwezi kwa kane hirya no hino ku isi abanyarwanda n'inshuti z'u rwanda bakomeje kwibuka mu buryo bunyuranye ese kwibuka ku banyarwanda b'ingeri zitandukanye no ku banyarwanda b'imyaka inyuranye byumvikana biti ni ikiganiro twabagejejeho mu cyumweru gishize ariko bamwe mu batwumva buri munsi bifuje kongera gukurikirana icyo kiganiro cyari cyateguwe n'umunyamakuru Eric bagira ubusa w'ijwi ry'amerika ntitubatenguha uyu munsi turongera tumuharire ijambo
mwaramukanya amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ni eric bagira ubuso basuhuza ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi kiragaruka ku ngingo yo kwibuka ku nshuro makumyabiri na gatatu jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane muri iki kiganiro turajya ku mibereho y'abarokotse jenoside nyuma y'imyaka makumyabiri n'itatu turagaruka no ku mibanire ya bamwe mu barokotse jenoside ndetse na bamwe mu bagize uruhare muri jenoside mu nsanganyamatsiko yo kuri iyi nshuro harimo kwibuka ariko hashyirwa ingufu mu kurwanya icyaha aricyo cyose gifite aho gihuriye n'ingengabitekerezo ya jenoside atangiza icyunamo ku nshuro makumyabiri na gatatu perezida w'u rwanda paul kagame yahumurije abarokotse jenoside abibutsa ko nubwo babuze ababo batabuze umuryango ari wo gihugu turaza kumva icyo bivuze kuri bamwe mu bacitse ku icumu ese abana bavutse nyuma ya jenoside bo baba bayifiteho bumenyi iki byaba byoroheye ababyeyi gusobanurira abo babyaye ayo mateka asharira icyizere cy'ubuzima nyuma y'imyaka makumyabiri n'itatu ku barokotse jenoside cyo cyaba cyifashe gite n'ingaruka kizi kigaragara ku mpande zombi haba ku barokotse jenoside ndetse n'abayikoze ibyo kimwe n'ibindi ntarondoye byose bikubiye muri dusangira ijambo ya none tubahayemo ikaze
bana b'iwacu i rwanda nimuze twibuke twibuke jenoside yakorewe abatutsi rubanda banyimye amatwi ngo akenshi jye mvuga ishavu ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse imbaraga z'u rwanda ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse amababa y'inuma yanjye ijoro riba ruba riraye ijoro riba ruba riraye ni twebwe tuzabura isi kuko twamenye amacakubiri ni twebwe tuzamyure kuko twagiriwe urwango tuzaba abahamya dusura bonifirida kabarasi umupfakazi wa jenoside yakorewe abatutsi utuye i nyarugenge i kanyinya yabanje kutubwira ko nyuma ya jenoside ubuzima bwasubiye kuba bwiza kandi ko abanye neza n'abamuhemukiye abakoze jenoside bamwe barafunzwe abo bankoreye ibyo ngibyo rero ntabwo mbabona ariko abandi muri makeya rwose ndeba nk'aba ngaba duturanye turavugana tukaganira nta kibazo mwese ubundi wabigenza uti nuko kuko iyo bereze bakemera icyaha nuko abandi ntabariho ko nk'abo banjye bangiriye ibyo ngibyo n'abishe umugabo wanjye ntabwo mbabona murasaba n'amazi murasaba n'umunyu nk'abaturage Mm, nta kibazo nta kibazo nta rwose nta n'ingenga batuzanamo keretse wenda mbere umuntu bw'umuntu wenda yari akishisha abantu nabo kandi bakishisha abantu akongeye mbona nta kibazo kuko umutekano urahari rwose na- nanjye mbaha ngaha njyenyine n'ubwo iyo narwaye ese abantu be- benshi bihutira kuza kundeba nuko nyine nta kibazo njya ngira ku buryo wenda mvuze ngo n'umuntu se nampa umwana ndaze yamuma ariko noneho kubera yuko tubanye neza iyo urebye abarokotse jenoside nawe ubarimo ah, nyuma y'imyaka makumyabiri n'itatu icyizere cy'ubuzima gihagaze gite icyizere cy'ubuzima gihagaze neza kuko ntabwo dusabiriza ntabwo rwose mbese umuntu kuba ariwe akabonana n'undi bakaganira pe nta kibazo ibyo kwicuza ibyo ngo twasigaye icyo dusigaye tubirenga kuko natwe iyo batubonye umuntu yakarabye umuntu yakeye nk'ubu nkanjye nyine ntabwo mba nibuka ku byo ngibyo babikoze ni akazi kabo gusa icyo nsaba iyo ndwaye nyine ndagenda nkivuza nta kindi kibazo n'iyo- n'inkunga iraza wenda hashira amezi atatu hashira sane tukabona baraduhaye yego nyine aba ari makeya ariko ntabwo twayagaya ubwo rero nk'ibyo bihumbi makumyabiri na bibiri wenda iyo bije warashyize wenda nk'umukozi mu murima kandi umukozi ni igihumbi wenda rero nk'iyo aguhingiye gatatu ukuramo bitatu ukabimuha ubundi nawe ukagura akenda ukambara wakurikiranye se ijambo ry'umukuru w'igihugu paul kagame ku munsi wa mbere wo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatatu jenoside yakorewe abatutsi icyo gihe nari maze iminsi mvuye kwa muganga kubera ko nkunda no kurwara umuvuduko ntabwo rero uwo munsi nabashije kujya mu biganiro nari ndi hano natabamo reka musubiriremo yaravuze ati mwatakaje abanyu ariko ntimwatakaje umuryango wari wo gihugu iryo jambo rivuze iki ku muri mwebwe barokotse jenoside yakorewe abatutsi kuri twebwe twumva twishimye iryo jambo ni na ryiza kuko umubyeyi wacu yataza kuza aho ari se hose haba harazimye ariko yaraturengera aradutabara nta bwigunge bwose bu- bukwiye kuba mu bantu rero rwose umubyeyi wacu turamukunda yagize neza aravuga ati ntabwo bagomba gukomeza gutereranwa n'agahinda ni ukuri aratwubaka abatishoboye akadufasha twagera gute ubu n'iyi nzu wenda sinagombaga kuyibona neza uwo nguwo umuganda wari kujyaho bakavuga ngo barakora iyi nzu nzayibemo rwose mfite n'umuriro ndacana nta kibazo yadukoreye ibintu byiza cyane bishoboka ibivugwa n'uyu mukecuru ni nabyo byemezwa n'uhagarariye inyungu z'abarokotse jenoside i kanyinya bwana emmanuel nsengiyumva arahera ku ngaruka za jenoside zikigaragara ku bahagarariye bari mu buzima bugoranye cyane ko kubaho wari ufite umuryango ntawe ubona kubyakira ntabwo byoroshye no muri uru rwego nyine usanga ingaruka za jenoside nyine z'ibyabayeho zikomeza kugenda abakecuru ni inshike ntibafite kirengera se urubyiruko narwo nk'abo bana b'imfubyi n'ubwo leta yakoze ibishoboka byose babasha kwiga ariko nabo bibona ari bonyine ntabwo batura ibibazo ubona n'ubundi nubwo dushima ko leta hari icyo yakoze leta rwose ariko nyine bwa buzima bwa ntibubura kugeraho ingaruka ubwo mu byo yakoze muvuga ni nk'ibyo bintu leta yakoze ibintu bikomeye kuko igihe hari abapfakazi bari mu matongo nibura yabashije kubaho aho baba ndetse n'imfubyi zibasha kubona aho ziba nubwo bitaragerwaho ijana ku ijana ikindi nk'imfubyi zari zabuze ababyeyi babashije kwiga leta ibashyiraho ikigega cya farije irabishyurira babasha kurangiza benshi barangije amakaminuza n'abandi barakiga nibura ariko ubona ko aricyo leta yakoze kugira ngo nibura igarure ihumurize abacitse ku icumu mwareba se imibanire y'abarokotse jenoside n'abakoze jenoside ahangaha ikanyinya by'umwihariko bimeze bite ubwo turarasa ku bumwe n'ubwiyunge ubona bitameze nabi ubumwe n'ubwiyunge ubona buhari cyane ko ubona wenda mbere wabonaga abantu bafite ubwoba bigaragara cyane muri ibi bintu byo kwibuka uburyo ubwitabire bwabagaho icyo gihe n'ubungubu biratandukanye icyo gihe wabonaga ubwitabire ari bukeya abantu baza bafite ubwoba ariko ubona ko abantu baza mu biganiro bakaza kwibuka kandi ubona imibanire ntabwo ari mibi ko abantu barahura baracyajya mu nsengero bagasengana nta kibazo barasangira baratahana amakwe nta kibazo gusa ubona abantu babanye neza ngo nuko umuntu batazi ikiri ku mutima ariko ubona nk'ibigendanye n'ingengabitekerezo ubona isa naho yagabanutse rwose ubona hari ubumwe n'ubwiyunge bugaragara urebye nka nyuma y'imyaka icumi ku barokotse jenoside hano ikanyinya bizaba bimeze bite urebye ubona koko ntabwo turi ku muvuduko w'abandi w'igihugu muri rusange kandi natwe tugira umugisha ko tuzasigara kubera ko twabashije kwiga nibura ibyo twari twarabuze kera amaherezo yabonaga ari make ari mabi kubera ko abana bacu batigaga ariko natwe tubona ibyiza turi imbere nabyo kuko abana bacu babashije kwiga bari barabuze uburenganzira bwo kwiga barize bararangije bashobora kujya guhanga imirimo twumva rero ubu bigenda bigenda bimera neza natwe turimo kuzamuka ku muvuduko w'abandi kandi twumva imbere ari heza turabashimiye bwana Emmanuel Nsengiyumva uhagarariye ibuka hano ikanyinya mu karere ka Nyarugenge yego namwe murakoze cyane mu gushaka kumenya icyo abato bazi kuri jenoside ijwi rya Amerika yaganiriye n'abana bavutse nyuma ya jenoside mu murenge wa Gacurabwenge ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda twabanje kubabaza kuko bumva imvano yayo imvano ntabwo nkizi neza ariko bitewe n'ibiganiro tujyamo batwigisha yuko nyine jenoside ari ukuvuga ngo ni abantu nyine babyinjijemo abaturage jenoside ni ugutegura nyine kuvuga ati wenda ubwoko runaka mbese ariko bituruka mu nzego zo hejuru ntabwo bituruka hano hasi ufite ababyeyi bombi mfite umwe
iyo muganira muganira iki tuganira nyine batwigisha yuko tutagomba kujya mu bintu by'amacakubiri mbese tugakundana tukirinda yuko jenoside nyine yazongera kuba n'umuntu yagushuka ngo genda uhohotere nk'umuntu ukaba wamubwira ati hoya ntabwo ibyo ari byo
cumi n'umunani jenoside ntabwo muyizi turayumva muyumva mute
uko tuyumva se tuyumva nyine nk'uko nyine ari ibintu byaje by'amabifu nyine bitewe n'ukuntu tuyize ubundi ni ubwicanyi bwabereye nyine muri iki gihugu nyuma y'ubukoroni nyine bitewe nyine na politiki abazungu bagiye bashyiramo abanyarwanda bagenda bicana nyine
ufite ababyeyi bombi bombi nawe ufite ababyeyi bombi bababwira ngo ikiyo muri rugo batubwira nyine muri make ukuntu byari bimeze ibintu nk'ibyo n'ukuntu tugomba kwitwara tukabana neza na bagenzi bacu
mujya mujya mu biganiro se ibiganiro saa munani tubijyamo hariya hepfo kuri meza ibiganiro uburyo mubijyamo mwumva bihagije kugira ngo umuntu abashe kuba yamenya amateka ibiganiro ntabwo bihagije ubundi biriya ni ibintu ni uko bitanashoboka ahubwo ngo ahantu hose turi tujye ari byo tuganiraho gusa kuko bituma urubyiruko n'abana bakiri bato basobanukirwa nyine nawe wumva bidahagije ibiganiro nanjye ni uko mbyumva
wowe ukumva byagenda bite nanjye ndumva nyine nko nko muri buri kimwe cya- buri kimwe cyose twajya tuganira nyine ari ibyo byajya bizamo cyane cyane muri iki gihe cyo kwibuka M- mubaye mugize icyo musaba mwasaba iki ubutegetsi
icyo dusaba twasaba wenda bakazaba batwereka nk'amavidewo yerekana nyine ukuntu ibintu byari bimeze tukabona n'ibitabo birimo amateka y'ukurapana kugenda ibyo umuntu yumva hirya no hino bimwe ari ibihuha ibindi ari byo ibindi atari byo gutyo gutyo apana ibyo kubeshyabeshya nyine
se habamo kubeshya beshya Eh, hari ibyo wumva none se ubu wakumva ibintu ugapfa ugapfa guhita ubyemera urugero
urugero hari nk'igihe nari ndi kumva radiyo numva nyine ngo numva ni umufaransa wavuze ati nyine jenoside yabaye hagati y'ubwoko bwombi ngo abatutsi n'abahutu nyine ku bicanye bombi ngo ni dubure jenoside kandi nk'ibyo ntabwo wa- wahita ubyemera wari uwumva n'ibindi mu rwanda bavuga kuko iyo tugiye mu Buganda bavuga ko hari uh, itsinda ry'abahutu nyine ryishe abatutsi noneho ukabona uwo nguwo umufaransa yanditse ngo dubure jenoside kandi ibyo ntabwo ari byo mwebwe iyo mubajije ababyeyi banyu bababwira ngo iki noneho
ntiyatubwira ko ari itsemba itsembabwoko ryaje nyine ari abahutu bica abatutsi jenoside yakorewe abatutsi ntabwo uyizi yewe ntabwo nyizi kubera ko yabaye ntaravuka ufite ababyeyi Uyu mfite imeri wenyine
yabaga mu rwanda iba eh, yabaga mu rwanda iyo muganira akubwira ko byagenze bite byize ku ishuri gusa meri ntabwo ajya abikubwira Mhm.
kubera iki se atabikubwira
rero nawe biba bimuteye ubwoba biba bimuteye ubwoba gute se
ugire buriya azabimbwira kuki se tu- wowe utabimubaza
mbese nta mwanya aba afite bamwe mu babyeyi bo mu murenge wa gacurabwenge nabo kuri iyi ngingo ya jenoside iyo bayiganiraho n'abana babo bemeza ko hari bimwe mu bibazo bigorana kubibasobanurira turaganira rwose nijoro cyangwa se na ku manywa ukabwira abana abana abana bo barabyumva bakaza bakakubaza bati mama hari ibyo bintu byari bimeze bite ati nyamuna mwa abana mwe ni agahinda gusa nta kindi nuko ukababwira uko byari bimeze ko bahigaga ababi- abatutsi noneho atese ati abatutsi ati bababwirwaga n'iki njye barambaza bikanyobera numva wa mwana we rwose dore ndakuze ariko nanjye namenye ubw- uko ngana uko nanjye namenye umututsi numva bamuvuga ntabwo nabyirutse nzi umututsi icyo ari cyo hari nzi ko ari abantu nyine tukabana tugasangira tugashyingirana igihe cyose tukabona nkaba ari abantu ndababwira ntabatutsi Ni- ni ukubyumva ngo nuna iryo zina babise abatutsi ariko ubundi ngenzi ko ari abantu kimwe natwe ni kugira ngo numve umuntu ngo ni umututsi nabyumvise ariko uvu- muri jenoside niho numgiye kumva nkumva bati abaturanyi b'iwanyu pfuye mu kagarama babishe babamaze ntibandese bati kwa naka kwa naka nse ni abatutsi Ati, nti rwose nabanye nabo ntazi ko ari abatutsi ubwo rero Ubwo ikibazo umwana wawe yigeze kukubaza ukumva kiragukomereye cyane ni ikihe nicyo kumbaza ngo umututsi yasaga ate n'umututsi ni umuntu kimwe natwe nge nta mututsi nzi ibara rye rwose bateze mama ariko ko umuntu yafataga undi akamutema n'umuhoro ntiyara baratemwe ntari kuretse nge ko imana nari narayisabye kandi n'ubu ndacyayisaba narayisabye ndayibwira ngo mana yanjye ndumva abantu ko batema abandi uzambabare ntuzanyereka aho umuntu atema undi abana banyu bafite nk'imyaka ingahe eee umwana wa mbere wawe afite imyaka cumi n'itandatu ajya kubaza amateka kuri jenoside
nyine nk'ubu turi muri ibi bihe barakubaza ikintu cyabiteye ukamusobanurira
umubwira mu byo nawe wabashije kubona kuko intambara yabaye turi mu myaka cumi n'umwe ngo ndibaza ko umwana w'imyaka cumi n'umwe hari ibyo abona akabifata mu mutwe hari n'ibyo yibagirwa ntabwo umwana ajya kubaza ibibazo ngo wumve birakugoye birakugora nyine kugira ngo ukimusobanurire birakugora bikugora gute
niba akubajije ati umuntu runaka nko ku ishuri biga bati bajya batujyana gu- kwibuka ubwo noneho nka- se mama nk'iyo tugiye kwibuka tuba twibuka iki nkubwira uti ni ibintu byagwiririye u rwanda muri mirongo cyenda na kane abantu bica abandi babica muri buryo ki mu buryo bw'ivanguramoko Ibi biza gutyo abantu bicana batandukanyije ubwoko bavuga ngo uyu yitwa umuhutu uyu yitwa umututsi uyu yitwa mutwa ubwo ni uko bagiye babikora hanyuma bica abantu baramarana niyo mpamvu bamwe mubona bari mu magereza abazira ibyo bakoze icyenda na kane n'icyo bazize ukamusobanurira muri ubwo buryo nawe wabibonyemo ukiri mutoya amateka nubwo yaba ari mabi tuzayavuga uko yabaye
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya amerika aho tugaruka ku ngingo yo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na gatatu jenoside yakorewe abatutsi ku munsi wa mbere w'icyumweru cyo kwibuka byabaye ihame ko ubutegetsi bugaragaza ko bikwiye gufata ingamba zitajegajega gukumira ingengabitekerezo ya jenoside yo nyirabayazana yagejeje u rwanda habi madame christine nyirandayisabye umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge yasabye kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside bahereye ku kwigisha abana bato umwana utangiye kumenya ubwenge umwana utangiye gutandukanya icyiza n'ikibi ukamuzana akagukurikira numva ari bwo buryo bwo kubaka igihugu cyacu rwose namwe abasize abana mu rugo kuva ku myaka cumi n'itandatu umwana utangiye gutekereza ko atagikeneye kuba mu ndangamuntu y'ababyeyi be akeneye gufata icyangombwa kimuranga nk'umunyarwanda abo bana mubaha uburenganzira baze ko twebwe nitumara gutambuka nitumara gucaho nibo bazasigara bibuka ntabwo kwibuka bizahagarara ngo kubera ko ababayeho mu gihe cya jenoside harimo abayikoze harimo abayikorewe twese tuzatambuka ariko nidutangira gutoza abana bacu tukabatoza kwitabira ibi biganiro turwanye jenoside twigisha abana bacu ko ingengabitekerezo yayo ari yo mbi ubwo mu yindi mirenge mu tundi turere babashije kwiyubaka bakagerageza kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ntihagire ibimenyetso byayo bigaragara ariko twebwe umwaka ushize muribuka ko bagiye kuwushinzwe kuhagarariye ibuka muribuka ibyo bakoze umwaka ushize nk'iki gihe murumva rero mm, tu- murumva ko turacyafitemo utuntu tw'udusigisigi rwose nizere ko uyu mwaka mubabarire rwose umuntu- mumbabarire rwose mbasabye imbabazi n'umuntu wabitekerezaga mbabarire agende nagera iwe arebe ahantu acukura akobo ka metero esh- ka- ka santimetero eshanu agema yiruke ibyo yatekerezaga hanyuma byibura agaruke ari umuntu muzima sibyo kubera ko impamvu ni iyihe ni ukuri ni ukuvuga ngo iyo ingengabitekerezo igaragaje ahantu ba- baravuga bati mwebwe abayobozi bari aho ngaho ubuyo inzego z'ibanze abasirikare abapolisi mu maziki ni gute umuntu ya- yakoze ibyo bintu mwarihe mwakoze iki ugasanga ni ukuvuga ngo muri muri iyi myaka yose tumaze ahangaha nta kintu twakoze nta kintu twakoreye abantu kugira ngo bagere ku rwego rwo kugira mm, rwo kurenga icyo kintu Zimwe mu ngaruka zikigaragara muri ibi bihe u Rwanda rwibuka zirimo ihungabana ku mpande zombi, ntibyari bimenyerewe kumva abakoze jenoside nabo bahungabana, ariko ibyo ijwi rya Amerika yarabimenye. Bamwe muri bo batuye mu karere ka Bugesera, Bwana Radisirasi Matabaro wo mu murenge wa Ntarama wagize uruhare muri jenoside, ubu yasubiye mu buzima busanzwe, yabibwiye mugenzi wanjye Asumuta Kaboyi.
ngewe maze nk'umwaka umwaka wose ndumva urangiye kuko umuntu nakora icyaha hari ibintu bye natwaye kandi nanamutoteza naragiye ndamusanga ntera intambwe musaba imbabazi ariko njye kubera yuko nashakaga ko nibohora nawe nkamubohora kuko guhura n'umuntu yakubona agacaha nanjye namubona nkacaha numvaga atari ibintu byiza mu byerekeranye n'imibanire yacu aha ngaha mu- mu giturage ni ukuvuga ngo nashobora guhura na wa muntu nakoreye icyaha yambona hariya akagira ikibazo aka- agakata indi nzira cyangwa se nanjye naba namutanze kumubona nkajya nkamwima amaso nkavuga nti reka nigendere uriya ndabizi ibye n'ibye ariko ubu muri iki gihe numva ubu nta kibazo numva mfite mataba iyo abantu bajya bagira ihungabana ujya ubona niyo abantu bagiye kwibuka bakitura bakazajya ese umuntu yakwibaza umuntu wagize uruhare muri jenoside cyangwa wabirebereye utarisha utarayizwe n'ingaruka ya jenoside hari igihe nawe wumva hari ihungabana ufite buriya ihungabana ihungabana ribaho njyewe ihungabana ngira ubu hari ikintu ntazibagirwa cyambabaje n'ubu iyo nkibutse niyo ni jyenyine bitanjenga amarira mu maso nageze hariya rurindo mba nicaye ahantu mu rugo rw'umuturage noneho umudamu wabo araje arambwira ati ati ataraza arankoma ngo ati ngiye ati urabona ati none ati wa mwana baramujyanye ese uwi none kubera ko nta hantu nari ntuye ese umwana we akaba ari umwana w'umuturanyi we ngo yari mwishywa we yari mwishywa w'umugabo akajya ahora amutangira ibintu ariko yari ya yari yasha- mu- mushiki we yari yashatse mu batutsi akajya ahora amutangira amafaranga bukeye haza umuhungu araza uwo mwana aramufata ndabyibuka hari nko mu ma saa tatu amushyira mu mufuka amaze kumushyira mu mufuka arangije ayi- umufuka ahita awu- awujomba igicumu yari afite none umudamu yarambwiye ati wa mwana baramujyanye ese wowe noneho ndahaguruka na- naranicaye ndeba nk'ariya ese uyu mwana se ndikumva n'abantu biruka nk'andi umwana ari ati umwana ati uriya ati bafite mu mufuka mu bindi icyo kintu uwo ibyo bintu iyo mbyibutse muri njyewe icyo kintu iyo nyibutse uwo mwana buri gihe numva arambabaza cyane umuntu ajyaga abantu wenda batabizi bibwira ko wenda nk'abantu batakorewe jenoside batajya bagira ihungabana oya Urumva- eh.
ihungabana ribaho kuko ubwabyo ibintu uwo muntu baraciyemo yarabonye byonyine kubona abantu abantu bapfa cyangwa gusimbuka kubona ure- ugiye urenga imirambo irenze mirongo itanu ubwabyo icyo kintu cyonyine icyo kintu cyonyine iyo ukibutse njyewe iyo nkibutse numva muri njyewe umutima wanjye numva ntabwo uguma hamwe kandi biragoye kuvuga ngo ngiye gushaka ubufasha ngo nahungabanye ba- abantu bavuga bati suriya we arigira ibiki ko nta n'umuntu we wenda yabuze rimwe na rimwe iyo unabigize ubigumisha mu mutima kuko uda hebe ibintu biriya iyo wowe nkawe bigize nkanyu nk'ubu ntabwo najya hariya ngo mvuge ngo ndahungabanye nimba ku bwanjye igihe cyagera bikarangira nkagerageza kubyikuramo nta bufasha we wajya gusaba wa- uravuga uti "Bana- bavuga ngo wenda ndimo gushi Oya, ntabwo na rwose si uku ntabwo najya kwaka nose ubwo najya kubaka se mvuga ko mpumugabanyijwe n'iki nta muntu nabwaka n'uwo nabibwira yavuga ati warasaze yavuga ati we warasaze nta muntu nayakurirwa njya kubyaka gusa mbibimbanamo ariko nkanjye amahirwe ngira ni uko ubu nateye intambwe nkajya muri za nyigisho kuko buriya n'ikintu ki- uvuze ko ahantu ho guhungabana natwe usanga akenshi tubona nk'abatuzi bahungabana rimwe na rimwe ukavuga uti bariya abantu nibyo bigirije ariko buriya utaragera ku rwibutso ahantu hashyinguye imibiri uba witegereza ibintu imibiri ihabitse akenshi buriya abantu benshi batanabyemera ni uko baba bataragera aho hantu Eh, ese wagiye mataba wagiyeho ryari wowe yewe Eh.
njya njyayo kenshi nkunze kujya hariya ku- cyane hano kuri santarare yacu hariya ku murenge ni nyamata njya njyayo ariko nabwo ni muri iyi minsi aho utera intambwe mbere se wajyagayo Ah, mbere hano najyagayo najyaga ariko najyayo nkaguma hanze nkavuga nti hariya hantu ntabwo ninjiramo twanasengera n'ahari imbere nkavuga nti abandi bakajyamo ariko singiyemo ariko nagize ndavuga ariko reka njyiremo nagezemo nibwo naje kubona yuko abantu bahungabana akenshi buriya abantu wenda b'abahutu n'abandi bantu bakoze jenoside hari igihe baba bavuga ngo bariya abantu nibyo bigirisha ariko iyo umaze kugeramo uvuyemo hari ikintu kindi ubona ko umva ko wahindutseho Eh, umutima uragukomanga ukavuga uti ese ibi bintu ukumva muri wowe bigatuma utekereza birakabije ibintu byararenze ibintu byabaye indengakamere gusa usibye ko rimwe na rimwe hari igihe nk'abo hari abantu baba bafite imitima ifunze akubwira ati reka ati biriya ati tariya magufa ni ay'abahutu tiriya mibiri ni iy'abahutu imyinshi ni iy'abahutu irimo ati ibyo ngibyo ntukirirwe bigira ikibazo bigutera ati buriya imyinshi buriya ati ni ni iby'inkotanyi zazanye zigashyiramo ati ntukabi- ntukabitekerezeho wari umuntu muturanye hano wo kukubwira gutyo Eh, abantu bavandimwe nyine bavuga bahaye ati ibyo bintu bisatsi biriya ati ntukabyiteho none se bwo yavuga ati ntutabyiteho ntumubaze uti bakana k'abakana k'abakana ko ari mukuru ntababibona ndabashimiye cyane wowe asumta kaboyi bwana gasana n'amatabaro mwaganiriye ku ruhare yagize muri jenoside ndetse n'ibyakurikiye nyuma yaho ndabona rimwe mu dusoreje iki kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi nshimiye abakigizemo uruhare bose ndetse n'abagikurikiye twihanganishije ababuze ababo muri jenoside ariko kandi tunabakomeza muri ibi bihe bitoroshye uwo mwumvaga ni akabagira ubusa naho ubutaha
naraye ndose narose kandi nkabyizoze narose igihugu cy'ubwivugurure narose u rwanda rw'ubworoherane zuba ry'amahoro gahoro